sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinii dabarsudha.
raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya siniif qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turtii gaarii.
nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti siniifa baay'atu akkam jirtu jaallatamoo dhaggeeffatoota keenya sagantaan kun sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu yoo ta'u yeroo darbee gaaffii dhaggeeffatoota keenya maammoo shumaa waa'ee saawul irratti gaafate irratti utuu mari'annu saba yeroo faddaan kunne har'ammoo kutaa gaaffii sanaa siniif qabanne achumaan gudunfaa isaa siniif qabanne jirra. sagantaa keenya waliin yeroo gaarii siniif hawwina.
gara gaaffii barsiisaa maamootti yoo deebine dogongorri saa'ol hojjete maalirree yoos erga mootii ta'e gara jalqabaa saa'ol nama baay'ee gaarii ture kan si ajaa'ibu biyya isaa keessaa wanta waaqayyootti hin tolu jedhee yaade hundumaa balleesse daangaa bulchiinsa isaatii keessaa warra moora laaltu warra kiraa dubbiftu warra teepha kana ol qajeelchitee dhaabdu warra urjii lakkooftu. warra callee waan adda addaa kana lakkooftee ooda namatti himtu hunda kuni faallaa hojii waaqayyooti jedhee biyya isaa keessaa baase waaqayyoo kanaaf itti gammadee wajjin hojjechuu jalqabee ture dhumarratti yeroo waaqayyoo moo'icha fidaa dhufu namni moo'icha booda kufuu jalqaba al tokko tokko moo'ichi mallattoo kufaatii keetii ta'a milkaa'inni mallattoo kufaatii ta'a waaqayyoo lola isaanii lolee isaanii mo'achuu jalqabe fakkeenyaaf. saamu'eel isa duraa boqonnaa kudha sadii lakkoofsa shanii kaanee yommuu ilaallu saamu'eel raajii yeroo sanaa ture waan ta'eef akka seera yeroo sanaatti namni aarsaa dhiyeessuu qabu luba saamu'eel lubas raajiidhas waan ta'eef aarsaa akka dhiyeessuuf mootiin kun aarsaa qopheessee saamu'eel lubicha eegaa ture saamu'eel waaqayyo wajjin akka saa'ol waliigaluu dadhabaa dhufe waan argeef guyyaa beellama isaatiitti aarsaa saa'ol qopheesse irratti argamuu dide sana booda eegee dadhabeetu. ija jabina inni jalqabe ilaalu ofii isaatii iddoo aarsaatti ol ba'ee qalma qalee bakka lubaa bu'eetu nama lola lolutu laalate nama dhiiga dhangalaasu nama waraana leenjisu nama akkasiitu iddoo lubaa bu'ee aarsaa lubi dhiyeessu dhiyeessa jechuudha waaqayyo kanarratti baay'ee isatti gadde saamu'eelis waaqayyoon tuffatte ati ittiin jedheen kun hojii kee hin turre ittiin jedhe jechuudha yeroo sanarraa kaasee waaqarraa kaachaa ofitti amanaa. Rakkoon qabu hedheetu wanta dogongoraan barbaachifne daangaa hojii isaatii ala socho'uu jalqabe jechuudha. Kun dogongorri inni qabu akka namoonni olloota isaa warri jira waaqayyoon hin sodaanne godhe. Kan si dhibu yoo jiraate gaara tokko irratti ijoollee warra Filisxeemii wajjin lola yommuu jalqabu lola sana nammoo ammoo kan jedhu waaqaajjina haasa'e yeroo fudhate waaqa eeggatee gaaffii sanaa baruurra ofuma isaatii aarsaa dhiyeessee. lolee akka mo'atu waaqayyo aarsaa irratti akka isatti mul'isu baruudhaaf of isaati aarsaa dhiyeesse waaqayyo kanatti hin gammanne jechuudha yeroo sanaa kaasee faallaa hojii waaqayyoo adeemuu jalqabe jechuudha saamu'eel saduraa boqonnaa kudha afur lakkoofsa soddomii torbaa kaasee yeroo inni waaqarraa gaaffii kanaaf deebii namni immoo wadhee gaafatu waaqayyo jalaa callise. waaqayyo deebii kennuufii dide yeroo jalqabaa akkasitti jalaa callisuu jalqabe jechuudha itti fufee amaaliqoota rukutii balleessii jedheetu saamu'eel saduraa boqonnaa kudha shan yoo laalte waaqayyo irra deebi'ee wajjin dubbate saamu'eel saduraa boqonnaa kudha shan irratti amaaliqoonni ijoollee waaqayyo warra rakkisan warra yeroo isaan biyya kibxii ba'an eeboof billaa baatanii karaarra dhaabatanii isaan danqaa turan waan ta'aniif waaqayyo rukutiittiin jedhe. harka keetti kenneera jedhee dhuguma akkuma inni waaqayyo karaa isaa waliin naqee jara sana rukutee lola ofiin loliniin injifatee boojuu waan tokko fuuteen deebi'iin jedheen waan isaa qabeenya isaanii saamtee gara biyya kanaatti hin fidinennaan okeedhee dhaqee yeroo dhaqu agaag mootii warra amaaleqiin isa waannaayyuu ofii booji'ee fuudhee gara mana isaatiitti al tokko tokko cubbuu keessaa warra xixiqqoodha inni irratti hin xiyyeeffannaa. isa guguddaa immoo hin dhossina beektaa manuma keenya keesseera saa'oli agaagisa mootii isaa hangafa manatti fudhatee gale ajjeesuu jibbee warra kaan immoo warra hiyyeeyyii loltoota immoo fixee gale dogongora isaa kana ni ilaale waaqayyo isa qofaa miti horii warra huuqatoo balleessee barbadeessee horii warra coccoomamoo guuree dhufe achi saamu'eel dhaqee maa inni wanta ati goote kunneen gaafate waan waaqayyo natti hundumaa godheera jedhe gaditti bahee. Wanti horiin mana kee amarratti kun maa ishee jedhe sagalee saawwaatu al tokko tokko cubbuun sagalee dhageessiftu beektaa mana namaa keessaa utuma itti dhoksitu hin baate. Maal kurreennaan oo isaaniin immoo warra sabatu waaqa keenyaaf aarsaa dhiyeessinaa warra coccoomoo kana fuudhii deemeedhee sabi kun natti ka'ee naaniin waan hin godhu dhabee fidee dhufeedha. Waaqayyoo yeroo sana maal akka ittiin jedhe beektaa lakkoofsa 22 akaatee akka 23 tti yommuu ilaaltu abboomamuun aarsaa irra caalaadha. Xiiqiinis waaqa tolfamaa waaqessuurra hamaadha waan ta'eef ati waaqaa wajjin xiiqii qabdee deemaa hirtaa kanaaf waaqayyo si tuffate ittiin jedhe yeroo sana waaqayyo mootummaa kee sirkaa fuudhee nama dibee moosisetti kenneera jedhan namni inni dibee moosise daawwitiin ture si tuffateera waaqayyo yeroo sanarraa kaasee waaqayyo isaa wajjin dubbachuu kana dhaabaa dhufe jechuudha kanaaf saamu'eel saduraa boqonnaa kudha ja'a lakkoofsa tokko kaatee yoo ilaaltu waaqayyo dhaqii daawwitiin dibii moosisennaan daawwitiin dibee moosise jechuudha isa booda hojiinsaa ol maal ta'e daawwitiin ari'achuu ta'e.
isa dibame.
isa dibame ajjeesuuf waraana fudhatee warra ollaasaa dhiiseetu daawwititti halkanii guyyaa takka achitti takka gilbo'aatti takka gilgalitti takka eessatti. daawwitachiira yoo hidhame isa barbaade ajjeesu biyyarraa baqachiisu waan adda addaa gochuu harka warra filisteemotaatti illee dhaqee akka inni du'uuf dhiibbaa godhee bulchiinsa isaa keessaa baasu maaliif kana immoo godha kana dura daawwit goliyaadiin ajjeesee ture goliyaadiin ajjeesee jechuun warra filisteemiif diina jechuudha daawwiti amma yoo asitti ajjeesuu isa dadhabee lafa isaa keessa daangaa biyya isaatii keessa akka inni hin jiraanne godhee adamsee adamsee gaafa abdii kutu gaafa inni warra filisteemitti baqatu warra filisteemin ajjeesu jedhee waan beekuufi shira akkasii hojjeteetu daawwitiin ajjeesuu irratti hojii godhate jechuudha waaqayyo wajjin wal loluu isaa ittuma fufee jechuudha kanaaf waaqayyo dhumarratti si tuffadheera jedhee jechuudha.
Gaaffii kanaa wajjin wal qabatu folaappii kuushin kan jedhamu fakkeenyaaf saawul waaqayyoon muudame. Saawol irraa maal baranna? Seenaan saawol maal nu barsiisa? Fakkeenyaaf namoonni irraa yaa waaqayyoon muudamuu karuma waaqayyoon adeemsa jalqabu dhumarra ga'anii jireenyi isaanii kun akkuma saawol ta'a. Jechuun kan saba waaqayyoo hoogganan isa ta'u sadarkaama hooggansa garaagaraa isa ta'u jireenyuma mataa keenya irraame jireenya saawol irraa maal barachuu dandeenya? Tajaajila keenyaanis waamicha waaqayyootiin kaane akkasumas immoo hooggansa kamirrattiyyuu saba waaqayyoo isa hoogganu isa ta'u qixa kamiiniyyuu haa ta'u. Kanarraa mee jireenya isaa ol maal barsiisa.
Yaa riili galatoo midhaanii gaaffii baay'ee ajaa'ibaati. Kanarraa barumsa guddaa baranna. Tokkoffaa waamichi keenya waamicha ayyaanaati. Ga'umsa keenyaan utuu hin taane gargaarsa waaqayyootiin carraa kan argatte jechuudha. Saba kana tajaajilu bifa kamiinu haa ta'u carraa saba kana tajaajilu waaqa sii kenna. Yeroo achi geessu milkaa'inni iddoon ati of eeggachuu qabdu yeroo ol kaatu akka hin kufne eeggachuun gaariidha. al tokko tokko seexanni sitti kana dura dubbadheen ture yoo si kuffisuu barbaade gaarota ati irratti ol kaatee jirtu sitti agarsiisa yoo yaadatta ta'e maatiyoos boqonnaa afur irratti seexanni gooftaa yesuusiin gaara irratti ol baasedha iddoo guddaatti ol si baasee si kuffisa seexanni iddoon ol ka'iinsi keenya carraa kufuu keenyaatiif balbala banuu baay'ee qaba kanaaf waaqayyo tajaajila kamuu keessatti bulchiinsa kamuu keessatti adeemsa kamuu keessatti gaafa ol nu kaasaa deemu. of eeggannaa ilmi namaa gochuu qabu inni jalqabaa isadha jechuudha milkaa'inni madda kufaatii illee ta'uu waan danda'uuf inni lammataa immoo waaqayyo gaafatti isa dhiifte numa si dhiisa waan fedhellee godheti kanaa dura gaarummaa meeqallee qabaadhu waa meeqallee hojjedhu kaleessa kee qofaa irratti hin xiyyeeffatu waaqayyo har'a kee irraa dhimma guddaa qaba kanaafis qiyaasiif waaqayyo guyyoonni inni gara jalqabaa hojjechaa ture baay'een xuruu turan. garuu dhuma irratti isheen carraa dabalataa kennameef duraa balleessite wantoota baay'ee carraa xiqqoo tokkotti adeemsa saasa kanaan duraa carraa balleessuu qaba kanaaf iddoon ol ka'iinsaa fiixeen ol ka'iinsaa inni dhumaa iddoo nuyi itti goolabbii gaariidhaan goolabnu yoo hin taane argite ta'e warra fiigichoo fiigan baay'ee fiiganii deemanii deemanii deemanii marsaa ishee dhumaa irratti injifatan taanaan hin kufu fiigichoon marsaan dhumaa. Bakka hiree kee murteessite jechuudha. Warqee bira ga'uu yookiin warqee gatuun marsaa ishee dhumaa irratti murtaa'a. Isa dura ammaa nama hundumaa tole wajjin fiiga. Tuuta baay'ee wajjin fiidda yeroo sana isa dhumaa irratti cabsitee hin baatu yoo ta'e isa dhumaa irratti rikeerdii kee sirreessitu yoo ta'e carraan kee gadheedha jechuudha. Kanaaf akkas jechuun gara jalqabaa waan barbaaddan hojjedhaati dhuma irratti qalbii jijjiirradhaa jechuu miti. Garuu yeroo hundumaa konsistentilii waaqaa wajjin walitti fufiinsa wal fakkaataadhaan deemuun gaariidha kanaafidha paawuloos kan inni dorgommii koo hundumaa qabeera ammanii gonfoo sanaaf kenname fudhachuu qofaan na hafaa jedhe sababii inni akkas jedheef maaliif cichoominaan hamma dhumaatti hojjete qajeelummaa wajjin tarkaanfatee aarsaa dhugaa wajjin aarsaa kaffalee jechuudha so gammachuutti miira keessa galee. gara kufaatiin dhanne jechuudha guddina isaa milkaa'ina isaa ilaalee gara balbala kufaatii ofitti hin banne jechuudha kanaaf kun barumsa guddaadha galatoomisiin jechuun barbaada jireenyi isaa ol garri jalqabaa gaarii ture garri dhumaagaa akkumatti beektu waaqayyo si tuffadheera namaan jedha waaqayyo si tuffadheera innaan si tuffate waa tokko keessa deebiin qabu carraa sana ga'uu kee dura garuu waaqayyo carraa baay'ee sii kenna akka irra deebitee of ilaaltuuf yeroo adda addaa sii kenna. yoo cubbuu keetiin itti fufte akka mul'ata boqonnaa 22 keessatti inni qajeelaan qajeelinuma isaa itti fufu inni xuraa'aan immoo itti fufuudha waaqayyo at saampoint bakka inkirdaada fuudhee qamadii gochuu hin danda'u waaqayyo qamadii fuudhee inkirdaadatti deebisuun barbaadu waaqayyo bilchaateera taanaan hin bilchaate yeroo cubbuun keenya bilchaatu hiree wayii hin qabnu waaqayyo kanarraa kanatti nu jijjiiruudhaaf so. maatiiwus boqonnaan 22 waan gaarii nutti hima namoonni baay'een maqaa keetii waan akkasii gochaa turre raajii dubbachaa turre dhukkubsatoota fayyisaa turre jedhanii na gaafatu yeroo sana ani garuu isin hin beekuun jedhaadhe sababiin isaa maaliif dhuguma hojjechaa turre ni bee jarri sun garuu wanti isaan dhuma irratti rikeerdii isaaniitu bada jarreen sun kanaaf waaqayyo waaqa jalqabaaf dhuma namaa beekuudha haa ta'u malee waan dhuma keenyaa irratti cichoominaan hojjechuun immoo gaariidha jechuun barbaada.
Tole gaaffiin itti aanu gaaffii dhaggeeffataan keenya yookaas bilbilaan nu gaafate maqaan isaanii hiramin jirudha. Garaagarummaa Yohaannis Cuuphaatii fi Yohaannis Abbaa Mul'ataa garaagarummaan isaanii maalidha yookiis immoo maaltu gargar isaan gochuu danda'a kan jedhu gaaffii dhaggeeffataan keenya bilbilaan nu gaafatedha. Istii garaagarummaa isaanii irratti haa xiyyeeffannu.
Carraa kanaan anis dhaggeeffatoota keenya. galatoomaa jechuun barbaada dhaggeeffataan kun maqaa isaan caqasnee gara fuulduraatti ergaa gabaabaa yommuu nu ergitan maqaa keessaniif bakka irraa nuuf ergitan nuuf caqasaa jechuun barbaada dhaggeeffataan kun duwwaa 9,31,51,74 duwwaa duwwaadha bilbilli inni ittiin nu gaafate garuu maqaa isaa waan nuuf hin caqasniif adda baasuu hin dandeenye egaa garaagarummaa yohannisoota lamaa maali yohannis inni cuuphaa fi yohannis inni abbaa mul'ata. garaagarummaa maalii qabu dheetu waa'ee isaanii irratti nu gaafate jarreen kun diteelii adda addaa qabu dhugaadha waa'ee isaanii baruun kiristaana kamiifuu abdii kiristaanummaa keessatti wanta beekamaadha dhee yaada yohannis cuuphaadhaan yoo jalqabne waa'een yohannis cuuphaa gooftaan yesuusuu ka baay'ee nama ajaa'ibsiifate nama dubartii irraa dhalate keessaa namni akka kanaa lafa irratti hin dhalanne jedhee namni raajeffate waan ta'eef waa'ee isaa baruuf dhama'uun nuuf gaariidha jedhee yaada dhalachuu yesuusiin fuula dura nama raajiidhaan hin dhalata jedhamee raajiidhaan waa'een isaa dubbatameedha kanaaf akkuma dhalachuu yesuus dhalachuu yohannis cuuphaas raajiitu dubbatee raajii qofa utuu hin taane ergamaa waaqayyo irra deebi'ee mirkaneesse kana lukaas boqonnaa tokko lakkoofsa shanii kaatee aga 25tti yommuu laaltu raajii dhalachuu isaa wajjin wal qabatee dubbatame argita jechuudha duuka buutota yesus yookiin immoo warra yesusiif karaa wangeelaa babal'isaa hojjechaa turan keessaa namni waa'een isaa raajiidhaan dubbatame yohannis cuuphaadha. kun adda isa godha duuka buutota isaa keessaa isa duukaa lukaas boqonnaa tokko lakkoofsa 57 kaatee haga 80tti yommuu laaltu abbaan isaa zakkaariyaas iddoo aarsaa irratti yeroo akka dabaree isaaf kennametti luboonni dur guyyaa guyyaadhaan mana qulqullummaatti tolitanii aarsaa dhiyeessu waaqayyoon tajaajilu guyyaa dabaree isaa eeggatee mana qulqullummaatti humnoonni lixuu waaqayyo ilma godhatta jedhee gaafa itti amanuu dadhabe jechuudha ilmi suni. yohannis cuuphaa ture ilmi dhalachuuf jedha jedhee inni itti hime yohannis cuuphaa ture kana amanuu waan dadhabeef amma gaafa mucichi dhalatuutti arrabi keen dubbatutti hin jedhe waaqayyo kanaaf mucaan sun hin dhalate gaafa mucaan sun dhalate iyyuu maqaa moggaasuuf gaafa jedhan zakkaariyaas dubbachuu waan dadhabee fi maqaa isaa eenyu ennuu ennaan yohannis jettee moggaafta jedhameetu isa ergamaan itti hime sana waraqatatti barreessee itti kenne jechuudha so ajaa'iba ture miraakiliidha isa qofaa miti kasi dhiboo jiraate. garaagarummaa ji'a ja'aa tureedha dhalachuu yesuusiif dhalachuu isaa gidduu. yeroon isaan ture hangafummaan yohannis yohannis hangafa yesuusiin ture. firooma walii qabu haati yesuusii fi haati yohannis immoo kanaaf yeroo elsaabeet ulfooftu haati yohannis cuuphaa maariyamaa haati yesus immoo isa dubbisuuf ishee dubbisuuf deemtee turte jechuudha kanaaf akka tasaa lachuuyyuu ulfa turanii garaa isaanii keessaa mucaan sun hin dammaqee sirbee hin taphateedha so gammachuu yesuusitti qabu jarreen sun akka wal beekan. sichi fuulduratti tuun dhalatiin miraakil dhuga haasa'uuf yoo ta'e waa'ee waaqayyoo akkas jedhanii dubbachuun nama dhibaa daa'ima garaa kee wal dubbisu beektaa gadameessa keessa taa'e garuu hojii hafuura qulqulluu ta'uusaa wanti kun harka namaatiin akka hin taane ta'uusaa kanatti bartoonni jalqabaa akka kanarraati kanaaf yesus gadameessa keessa taa'ee yohaannisis gadameessa elsaabeet keessa taa'anii wal dubbisan jechuudha yeroo jalqabaafan baay'ee kan ajaa'ibu kanadha kanaaf yohaannis cuuphaan kun nama malaallee akkasiitiin dhalateedha jechuudha dabalata immoo tajaajilaa isa qaawwa callisa raajii cufeedha jedhamee amanama warri istooriyaaniin akkuma kana tiyooloojiyaaniin diippilii waa'ee kanarratti barreessanii yeroon suni yeroo itti saba waaqayyoo jalaa callisi raajii tureedha waaqayyoo karaa raajiis karaa abjuus karaa maaliisitti mul'achuu dhiisee saba waaqayyoo. duraa calliseedha jedhama.
warri tiyooloojiyaaniif jaarraa afuriif yeroo itti waaqayyoo callisee.
reelii gara waggoota dhibba afuriif jaarraa afuriif waaqayyoo callisee tureedhuun callisa sana kan dhufee gaaffii achi gidduu ture kana ka guutee raajiin ajaa'ibaa sun yohannis cuuphaa tureedha yeroo jalqabaatii fi dhalachuu yohannis himuufitu raajonni itti himuu jalqaban jechuudha waa'ee kominikeetii waaqayyo wajjin kominikeetii gochuu jalqabanii yohannisis yommuu dhufe. ceesiftuudha kakuu haaraaf kakuu moofaa raajiin walitti ceesise isadha akka kakuu haaraaf kakuu moofaan hariiroo qaban akka waaqayyoonni karaa bara kakuu moofaa kominikeetii saba sanaa wajjin haasa'aa ture bara kakuu haaraa saba sanaa wajjin haasa'aa jiru kan dhufee walitti fidee ceesistuun sun yohannis tureedha yohannis ceesiftuu kakuu haaraaf kakuu moofaa gidduuti yohannis cuuphaan jechuudha kanaaf dhaggeeffataan keenya kun yohannis cuuphaan eenyusa jedheef kanadha jechuudha yohannis isa raajiin isaayaas boqonnaa afurtama lakkoofsa sadii irratti kunuu sagaleen lafa onaa keessaa hin iyyaa inni gaarri gada jedhu dachaan olaa ka'u masiichaaf karaan haasirratu jedhee dubbachaa ture raajii sana ka fiixaan baase yohannis cuuphaadha jechuudha yeroo dhufeen lafa onaa keessa dhaqe akkumatti beektu lafa onaa keessattitu sagalee waaqayyoo lallabuutti ka'e kanaaf apiroochiin lallaba isaatiillee kasi ajaa'ibu hoo jiraate apiroochii kakuu moofaati kakuu moofaa keessatti maa inni akkaataan lallaba wangeelaa isaas keessatti waaqayyo kunoo yaa israa'el namoonni gara ifa keetiin dhufu jedheetu. namootatu waaqayyoon barbaaddachuu gara mana waaqayyoo dhaqa even ijoolleen israa'eliyyuu waggaatti al tokko waaqayyoon iddoo tokkotti barbaaddachuuf gara yerusaalemiin dhaqu turan akkuma kana ormoonnis waa'ee waaqayyoo baruu barbaadan gara yerusaalemiin al tokko dhufu malee namoonni gara isaanii hin dhaqan turan bara kakuumoofaa keessa akkuma kana ture lallabii yohannis apiroojii akkasii qabachuudha akkaataa kanaa ture dhiheessiinsaa akka dhufeen lafa onaatti galee lafa onaa keessa taa'ee lallaba lallabuu jalqabee namoota cubbuu qabna jedhanii gaabbii galuu barbaadantu lafa onaa keessatti isa bira dhaqee egaa maal goonuree lukaas boqonnaa sagal yommuu laaltu isa bira dhaqanii maal sirreeffannu jedhanii yommuu dhaqan warri uffata lama qabdan isan qabneef kennaa warri darbaa namarraa fudhattanii isa fudhatan deebisaa. warra hojjetoonni miindaan keessan isin haa ga'u ragaa sobaan namatti hin faradinaa cubbuurraa baqadhaa hidheetu lallaba akkasii namni lallabe lallabaa jabaan yohannis cuuphaa ture jechuudha kanaaf yohannis cuuphaan kun isa kanadha isa yesuusii fi ceesiftuu ture isa yesuusiif karaa wal qixxeessaa ture isa lafa onaa keessatti waa'ee yesuusii lallabe isa lafa onaa keessatti mootummaa waaqayyoo dhiyaatteetti. Hidheessa lallabaa ture kasi ajaa'ibu qabiyyeen lallaba isaatis baay'ee ulfaataadha namoonni akkasitti lallaban Eliyaas malee hin turre jechuudha kanaaf Yohaannis yoo Eliyaas lammaffaa jedhamee beekama hafuura Eliyaas lammaffaa jedhamee hafuura Eliyaasiin beekama jechuudha kanaaf Eliyaas lammaffaa kan inni jedhamaniif qabiyyee lallaba isaaniitu wal fakkaata Eliyaas yoo argiteetta ta'e gaara Qarmeeloos irratti. mootota ba'aalii wajjin qoma wal qabeetu cubbamoonni qalbii akka jijjiirrata warri waaqayyo irraa garagalan gara waaqayyootti akka dhiyaatan murtii waaqayyoo akka jiru ahaabii wajjin qoma wal qabeetu ijoollee israa'eliin gara iddoo aarsaatti deebisuuf yaalaa ture jechuudha yohannis cuuphaanis akkuma hafuura eliyaasiin dhufee lallabe kan jedhamu eliyaas lammaffaa kan inni jedhameefis ergaa eliyaasiin qabatee dhufe akkuma sana mootota yeroo sana turanii wajjin qoma wal qabeetu. lallaba ajaa'ibaa lallabaa ture fakkeenyaaf heroodisiin yeroo jalqabaaf dura dhaabatee haadha manaa obboleessa keetii fuudhuun kan sirra hin jiru cubbuu guddaa hojjette ittiin jedhame haati manaa inni fuudhe sun immoo haaloo ittiin qabattee akka mormi isaa citu kagoote sababii kanaaf jechuudha kanaaf aarsaa kaffaluu keessattis du'a yesuusiin dhamdhamuu keessattis. wangeela lallabuun aarsaa inni gaafatu yesuusiif dura buutuu ta'ee itti agarsiisuu keessattis yohaannis nama jalqabaati jechuudha qabiyyeen ergaa isaatii akkuma sitti hime maatiyoos boqonnaa sadii lakkoofsa lamaa kaatee akkuma kana luqaas boqonnaa sadii lakkoofsa sadii kaatee yommuu laaltu mootummaa waaqayyoo dhiyaateera jedheetu lallabe jechuudha isa qofaa miti firdiin ga'eera luqaas boqonnaa sadii lakkoofsa sagalirratti kunoo ammayyuu. firdiin isa turu miti ammayyuu qottoon hidda mukaarra kaa'ameera muki ija gaarii hin godhanne yoo jiraate ni murama muramee ibiddatti naqama jedheedha kanaaf hiddi mukaa yeroo sana qottoon irra kaa'amee ture warra yuudotaa ture sababiin isaa warri ifa qaban warri harbuu baala gaggaarii fakkaatanii saba sana keessaa mul'achaa turan saba sana ture kanaaf qabiyyee lallaba isaatiin nama addaa ergaa isaatiin adda akkaataa laayif istaayilii isaatiin yoo fudhattee nama lafa onaa keessatti sabatti makamuu didee qophaasaa jiraate jechuudha. laayif istaayilii mataa isaatii kan qabu nama akkasii ture jechuudha yohannis cuuphaan kanarraa kan ka'e warri yeroo sana ture hunduu seexana keessa jira kanaaf namarraa baqata jedhanii ittiin dubbachaa turan jechuudha kana qofaan utuu hin taane seera dhabdummaa yeroo sana ture ka'ifate yohannis maatiyoos boqonnaa kudha afur lakkoofsa sadii kaatee hanga kudha lamaatti yommuu laaltu maarqos boqonnaa jaha lakkoofsa kudha torbaa hanga digdamii sagaliitti yommuu laaltu heroodisiin utuu hin hambisiin moototaaf gurguddoota yeroo sana jiran. utuu hin hambisiin ergaansaa sodaachisee qalbii jijjiirrachuu ka barbaadaa turan isa kana jechuudha kanaaf yohannis nama addaati akkuma jalqaba sitti luqaas boqonnaa tokko lakkoofsi kudha torbaa kaasnee ergaa yohannis yohannis jechuun ergaa eliyaasiin nama of keessaa qabudha jedhamee nama beekamudha jechuudha lallabaa yesuusiif karaa saaqe aarsaa kaffaluufis isa hangafaa ta'edha akkuma kanaan mana hidhaa keessatti. wareegame jechuudha mooticha heroodisiin mootii warra roomaatiin ajjeefame sababii kanaaf yohaannis isa mana hidhaatti du'eedha jechuudha yohaannis inni abbaa mul'ataa immoo eenyu ka jedhuufi ilmaan zabdiyoos ijoollee zabdiyoos keessaa nama tokkodha maatiyoos boqonnaa 27 lakkoofsa 56 kaane yoo laalle zabdiyoos abbaa isaanii wajjiniin warra naannoo laga galiilaatti qurxummii qabuudhaan beekamanidha. yohannis yaaqoob jedhamanii warra beekamanii jechuudha kana qofaa miti maqaa ittiin beekaman qabu erguma yesus duukaa bu'anii immoo bartuu erga ta'e immoo ilmaan zabdiyoos kun ilmaan qaqawwee jedhamu ilmaan qaqawwee kan isaan jedhamanii fakkeenyaaf mandara samaariyaa keessa otuu jiranii luqaas boqonnaa sagal lakkoofsa 54 yommuu argitu jarri warra samaariyaa sun yesuusiin simuu waan didaniif maaliif abidda waamnee gadi ittiin buufnu saba kana haafixu jedhaniin itti gaddanii aaranii. raajii akkasii kan hin simanne mandarra akkasii maari jedhanii waan aaraniif abiddatti buusii fixi jedhanii turan so akka isaan jarjaranii waa murteessa waan beekuuf gooftaa yesuus ilmaan qaqawwee hidhee isaan waama ture jechuudha garuu kasii ajaa'iba hoo jiraate namuma akkasoo amalarra rakkisaa adda addaa qabu kana jijjiiree gooftaa yesuus dhumarratti weel disiipiliindi nama baay'ee naamusa qabu ta'ee isayyuu bartuusa yesuus jaallatu jedhama yeroo hundumaa maqaan isaan caqasamu yohannis abbaan mul'ata bartuusa yohannis jaallatu jedhamee dubbatama kanaaf bartuusa yesuus jaallatu jedhamee dubbatamaa ture isa yesuus jaallatu hin esseensi. yesus qofa qofaatti nama jaallata isa tokko isa tokkorra caalchisaa utuu hin taane baay'eetti dhiyaata isa jalaa ba'uun barbaadu itti dhiyaatee deema itti dhiyaatee bira taa'a kanaafi itti dhiyaachuu isaatu akka baay'ee jaallatamu isa godhe jechuudha so ammuma yesusitti dhiyaannu jaalala yesusiin qooddanna waan ta'eef kanaaf namni kun magaalaa efesoon keessa gara eedii jaatamii ja'affaa keessaa dhaloota kiristoosiin booda gara waggaa jaatamii ja'affaa keessa magaalaa efesoon keessa jiraachaa ture lallabaa ture bulchiinsa roomaa keessatti wangeela lallabaa ture erga yesus gara samiitti ol ba'ee sababa sanarraan kan ka'e mootiin impeereerri roomaa yeroo sanaa doominiitaan namichi jedhamu biyya phaaximootti sayidee jedhama. ari'annaa waggaa torbaatamaffaa booda kiristoos erga samiitti ol ba'ee waggaa torbaatamaffaa irratti akkuma beektu yerusaalemiin barbadaa'ee bartoonni ari'atamanii ari'annaa baay'ee seeverii ta'e baay'ee rakkisaa ta'etu bartootarra ga'ee kanarraan kan ka'een faffaca'anii warri kaaniin ajjeefamanii haga dhumaatti kan lubbuudhaan ture olmost gara waggaa sagaltamootaa keessa kan jiraate yohannis isa abbaa mul'ataa kanadha jedhama so kanaaf yohannis eenyu abbaa mul'ataa kan jedhuuf isa phaaximoo ardeeshiyaa keessaa lafa galaanaan marfamtee jirtu keessatti hidhamee achitti mul'ataa ammarraatti nuyi waa'ee isaa waa'ee guyyoota dhumaattiin qayyabannu arge kanadha jechuudha. namni kun yesusitti itti siqeenya qaba itti siqeenya yesusii wajjin qaburraa kan ka'e yeroo inni mucaa yaa'iiroosiin du'aa kaasu nama wajjin hin turetti dhiyeenyaan bira dhaabate gooftummaa yesusiin sirriitti xiinxaleedha jedhama isa qofaa miti maarqos boqonnaa sagal lakkoofsa lamarraa kaastee gooftaan yesus gaara jijjiiramaa irratti ulfina deebi'ee dhufuusaa wajjin wal qabatu agarsiisee ture yaaqoob yohannisii fi phexrositti gaafa gaara sana irra turan jarreen sadan achi turan keessaa yohannis kanatu achi ture jechuudha soo yesuusiin itti dhiyeenyaan beekaa kanaan gooftummaa yesuusiin sirriitti waan fudhatee fi amma dhumaatti isaa wajjiniin ture jechuudha isa qofaamni gaara geeta samaanii irratti na jajjabeessu jedhee kan kadhannaadhaaf yesuus wajjin fudhatee qobaatti caakaa iddoo dhaabaa sana keessa wajjin seenee. yohannis ture jechuudha irribaa nu haa dabarsan malee yohannis ture jechuudha so yohannis kun itti dhiyeenyaan nama yesuus wajjiniin adeemuudha isa qofaa miti gaafa yesus namni ta'e isin gahaa dabarsina kenneedha itti siqee itti siqii gaafa dhume eenyuudha jedhanii kan bartoonni gaafachiisan yohannisiin ture yohannis boqonnaa kudha sadii lakkoofsa 23 kaatee yommuu laaltu gaafadheedhanii gaafachiifnaan yuudaa akka inni ta'e qasedhee mirkaneeffate jechuudha. nagantu nagantu as keessaa isin dabalutu dabarsee na kennuu fedha gaafa jedhu eenyu eenyudhaan ol gaggaafatan itti siqee taa'a yeroo hundumaa yohannis yesus bira waan taa'uuf gaafa dhumeesiin sitti dhiyaata isin dhossu jedhanii gaafachiifnaan adda baafate jechuudha. kasi ajaa'ibu kan baay'ee immoo ati irraanfachuu hin qabne yohannis boqonnaa sagal lakkoofsa 26 kaatee yommuu ilaaltu yeroo yesus fannoo irra ture hamma dhumaatti fannoo bira ture. yeroo phexros illee gane yeroo namoonni baay'een illee wayyaa isaanii gatanii dargaggeessi tokko faa wayyaa gatee baqate qullaa isaa fiigee jedhama. yohannis amma dhumaatti achi dhaabate kanaaf ilaa haadha kee jedhee kan inni iyyuu adaraa itti kenne iyyuu haadha isaa iyyuu kan galfata itti kenne yohannis itti jedhama jechuudha. kanaaf yohannis galfata sana iyyuu kan fuudheedha jechuudha isa qofaa utuu hin taane kitaabota wangeela yohannisiin kan barreesse barreessaa wangeela yohannisidha. ergaawwan yohannis tokko lama sadii jedhamanii ergaa yohannis isa duraa isa lammaffaa isa sadaffaa kan jedhamu kan barreesse isadha dhumarratti immoo kan mul'ata yohannisiin nuuf katabee waa'ee jaarraa irra keessa irruuf isa gara fuulduraa nutti hime jechuudha jechuudha kanaaf yohannis inni kun isa kami kan jedhuuf bartoota keessaa nama isa bara quufee jiraate gara waggoota sagaltamaa jiraate du'a uumamaatiin addunyaa kanarraa dhabamsiifameedha jedhamee nama amanamuudha. yohannis abbaan mul'ataa isa kana yohannis cuuphaa immoo isa kanadha jechuun barbaada dhaggeeffatoota keenyaan egaa gaaffiin kanuma fakkaataa gaaffii keessan karaa bilbila keenyaa duwwaa sagal 2160 duwwaa sagal 38 nuuf erguu hin dagatinaa jechuun barbaada yeroo gaaffii keessan nuuf ergitan maqaa keessaniif bakka irraa jirtan nuuf caqasaa jechuun jaalladha galatoo midaanii sagantaa kana keessatti qooda guddaa fudhachaa waan jirtu.
Tole atis galatoomii gaaffilee dhaggeeffatoota keenya akka kitaabni qulqulluun jedhutti waan nu deebisteef baay'ee ulfaadhu galatoomii kan itti aanumoo yeroo itti aanu qabannee dhiyaanna ulfaadhu.
Galatoomii gaaffileen nu qaqqabanii jiran akkuma dabaree isaatiitti yeroo sagantaa carraansaa qaqqabu qabanneen dhiyaanna atillee waan nu wajjin turteef ulfaadhu egaa kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa sagantaan keenya har'aa kana fakkaata yoo fedha waaqayyoo ta'e immoo kanafu gaaffilee keessan nu bira jiranis akkuma dabaree isaatti isiniif qabannee dhiyaanna. masitti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaan nuuf tura.